babe what's in the pa. ah babe abeg who who enter dis room when i bin go bathroom go bath? which kind jam question be dis i won't take no. shebi now me and you day here that time way, i tell you say i won't go find wetin i won't put for belle so. see i no know the girl wey go get my enter my room come carry wetin no be own you see the thunder wey go strike am eh e still dey exercise. babe calm down na wetin you dey find. Ah, ah i keep my thing i don dey find am since who carry am i don scatter everywhere i no see you keep your phone you go carry this thing. madam talk to me wetin you dey find now. anyway i go go report to manager i no get time for all this kind thing. Ah! dey go go carry wetin no be their own for inside my own room i no anyway make i first go to tell manager please. trisha trisha. Hey, her thing loss wetin be the thing abi her thing loss. Trisha, are you very sure of what you just told me? Manager, I am very very sure how person go enter my room come steal from me see I go naked swear for the person o. Oh. Hey, eh, wait wait wait it has not got into that eh? just calm down okay I will not tolerate someone coming into my hotel to steal okay just calm down I will get to the root of it not in my hotel it's not possible abeg you need to look into the matter quickly. i mean do something about it if you no do anything make i tell you I shall asawo no dey pity person o i go show the person Pepe. Uh, um, uh, trisha uh, <clears throat> don't worry okay i will see to the end of it i am going to summon all the girls okay. Uh, um, Um, meanwhile, in case you you you want to swear for the person, please, hmm? let me know the place and time so that I will be a witness to the swearing. <laughs> Are you walking out of me? dis one dey hear. wetin you dey hear amibo bbc radio without battery wetin you don hear. i hear say dem thief something from trisha room. if you ask me na who i go ask i wan take know na me thief am see me see question o. na wow hmm. make she better report to manager cos everytime i something dey lost for here wetin dey happen sef. gbaza queen she don already tell manager I be help her na you wan teach her work. better o no be after na person come dey say eh, eh na you no be you ha i no want wahala for here o oh. i no want wahala at all i no dey even dey suspect you say bless na you even thief that thing sef ah ah i no understand wetin come bring that one no, abeg abeg abeg abeg abeg keep wait na wetin you come you come outside come dey talk be this this hot afternoon amibon no go kill you mind your business jare. Risha. Oh, sorry. It's okay. No problem. Come in, sir. Um, Trisha, the reason why I am here is to know what exactly you have been looking for. Because I don't see the reason why someone like you will want to bring down the whole of this building. all in the name of whatever you are looking for. Hmm? So I demand to know that exact thing you have been looking for. Ah. Trisha, wait. Oh. Sure, you know they hear English for afternoon or waiting. I don't understand. My beats. I dey find my beats. Somebody come into this room one of those girls enter my room come thief my beads my waist bead now i dey fine. you just talk am abi e comot from your mouth ordinary waist bead. <sighs> oga ben you call am ordinary hey, abeg e fit ordinary to you but to me no ordinary i know why i dey find am. so somebody get mind for dis hotel. Eh? He enter this room He no see any other thing to steal na ordinary waste bead. Hmm. i just pity the person where come my room come steal my bead you see eh the person go hear from me so no worry He go hear from me very very soon. Uh, uh, it's okay like i said earlier on hmm? i will look into the matter hmm? i will seriously look into the matter. Hmm? But ordinary waist bead. Okay, uh, uh, so which one you come wear now? Uh, uh, it's okay, it's okay. Uh, I have said I am going to look into the matter. Hmm? I will seriously look into the matter. Okay? dis trisha of a girl sef she she she think say na by size wey she just fat full everywhere like bread wey dem throw inside water can you imagine. my own be say make dis girl no try me o oh. make she no come my way because if she come my way if she come my way i go beat her wotowoto if like say she think say na na play i come here come play abi na wetin see something wey she don use juju where her waist bead collect all our customer eh ah, ah say if i dey surprise when we go dey get customer i know go say this girl dey use wet bead collect all the whole customers wey we get finish. ah no worry her cup don full na this one go choke am this one ah e don full anyway my own be say make she no come my way again because if she come my way she go know say no be play i come lagos come play na money i come find anyways. Ah, she can't wahala be this. Trisha, go! Trisha, go! Trisha, what's it? Go, come back here! Go, come back here! So it has been you! So now you enter inside my room and see my, my waist with what they manage my life on streets. Go give me my... Hey, yeah. Today! Today you go give me my waist. See me, see what I... Which waist be? Thief. I'm not thief your waist. You a thief. Go find your waist. Give me my waist be today. You go give me my waist be. Give me my waist give me my waist be? i wan reach that woman where they sell mama put for junction okay mm, one go dey catch me mm, ma go come Eh. that my guy which one that yellow one na wicked body okay okay okay uh, uh, uh, beg if him come flash me or tell am make we say i no go waste time okay Now. no worry come talk to you later. Mm. dey now? ah ah customer how you dey now? na your face be dis my face oh ah ah you don tell Sabu. no need you do today no need me oh hmm mm. so what about uh, jessica ah ah eh you know yes she go bury her mama die oh no need me dey really? eh she don't drown ah ah no worry me i go do you well small body now. See, a small body. Eh? Ahem na. You mean say so na small body big engine? Ah, ah no worry, I go do you well. Go do me well. I go do you well. Have you no like wetin dey say? I go do you well. Mm-hmm. So you mean say small body big engine? Small body big engine. No worry. I'm ah, no, no, no, no. Like sure. smart and hard. Ah, no worry. Uh... Go inside. Small body big engine. Uh, <laughs> Wọ́n ti pinapina. Wọ́n wá di pinapina. Small body big engine. My pinapina. Uh, eh, customer. Wọ́n wá di sharp. Mm. Small body big engine. Oh wa nọ. Oh. So tell me, let's get into business. business. How much I go pay you? Ah, no, sir, as better customer wey you be. Mm. Eh? Okay, waiting go happen be say you go just give me ten k make I manage. Wait, just ten thousand naira. That has more money now. That has more money. Ah, see, I come here to bless you. Yes. But wait, oh, I get one policy. I like giving from the back. Because see that backside, na my favorite style be that. Ah, ah, customer. Ah, you know, see that style now for special people. And a very hard style, yo. Eh? That kind one fit shit person womb, o. Oh. Ha! See, calm down. See, I no go shift your womb. They say, see, see that backside climb, slow and steady. I know say anything wey dey go slow and steady na dey win the race. I go help you adjust that your womb. I go keep, I know, arrange am well. And we dey go za, za, za. Oga okay, do see, they say, see, I tell one thing. Even flavour, talk am for song say, slow and steady. Na him dey. Ah, ah So no fear. Hey. You know one thing? Give me your number, make I bless you. Ha! Customer, customer. See today. Customer, customer. Now eh. you from morning till night. No customer Your face show. Papa, this I no care for. Make I bring am for you. They call me J Charles. Talk and do. I want eh. bless today. Okay. Call double zero. Mm-hmm. Double six. Uh huh. Eight five. Uh huh. Uh, seven nine. Mm-hmm. Uh, eight four. Which bank is? Uh, eh as in no you chop liver ah. as in wetin tell my guy say my mama die who be your guy say na your mama die who, who be your guy wait wait wait change the one wey come marry you abi the one wey no come marry you which of them Lizzie, Lizzie? Yeah, i go show you you still dey shout my name ah. i not wait you wan beat me i go beat you you wan beat me Lizzie? i go squish your. Ah,